Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi ikiganiro murisanga cy'umunsi wa kabiri dushimika ku bibazo amagara ibikorwa iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme abapfakazi ku isi baragira ingorane zitandukanye harimo izifatiye ku kubura uburyo ukunyagwa ibisigwa by'abagabo babo ukwirukanwa ugukumigwa ukutamenya amategeko imico kama n'ibindi ibyo biruko mu gihe ku isi haharurwa abapfakazi barenga miliyoni amajana abiri na mirongo itanu n'umunani barenga umupfakazi afise ibibazo bitandukanye tugiye kwihweza mu kiganiro murisanga muri aka kanya nk'uko bisanzwe murazi ko mushobora kuturonka kuri facebook yacu kugira ngo mutange nimero zanyu tubahamagare muterere ibibazo n'ibyiyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi turaganira n'umupfasoni yanditse igitabo ku uh, kibazo yagiye aracamo ibibazo bitandukanye yagiye aracamo uh, yanditse igitabo great for widow uh, turafise amahirwe yo kumuronka mu kiganiro muri sanga mu mastudio y'ijwi rya amerika uno munsi turanaganira n'ishirahamwe avr ryo mu burundi rifasha abapfakazi ikaze rero mwese mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nk'uko mubyumvise ntiwamenye w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriane itanga ishaka murisanga y'uno munsi tugiye kuganira n'abapfakazi ibibazo byabo ubuzima bwabo iterambere ryabo amagara yabo n'ibindi byinshi mu kiganiro muri sanga muri aka kanya rero turi n'amahirwe mu kanya kari imbere kwakira muri studio zacu mandrine tusingwire mandine tusingwire ni umwanditsi w'igitabo great for widows great for widows akaba aho ashima umwete n'ubwa n'ubu bubangutsi ububangutsi yagize inyuma y'ibyamushikiye nk'umupfakazi mu burundi rero turi kumwe kuri telefone abo tugiye kuganira nabo ni ishyirahamwe ishyirahamwe ryitwa avr tukaba dufise umuyobozi waryo umuyobozi waryo ni madame ntakirutimana octavie umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abapfakazi mu burundi aho baza kutwiganira nabo nyine bimwe mu byo bagerageza gukora mu kuja hamwe mu gufashanya n'ibindi byinshi ishyirahamwe ryabo rikora reka mbanze nakire umutumire kuri telefone madame ntakirutimana octavie ikaze neza mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane turahimbawe no kubona muduhaye amahirwe yo kubwira dushikirize ibijyanye n'ubuzima bw'umupfakazi murakoze cyane namwe gufata akanya ko kuganira natwe nk'uko tubabwiye mu kanya kari imbere turaza kuronka muri studio zacu umufasoni yitwa akosi octavi octavi turi kumwe nawe umufasoni yanditse igitabo great for widows great for widows akaba aho atanga ubuhamya bwiwe intahe yiwe mandrine tusingwire mando abenshi bamwizi kuri mando mandine tusingwire turaza kumwakira mu kanya kari imbere nawe nyine ariko mbere yaho madame octavi ishyirahamwe ryanyu muri make mbere ko dutangura tugiye muri make abatarizi ni ishyirahamwe ryubatse rite rifasha gute
ishyirahamwe ryacu ariryo twita avr mu gifaransa ni asosiyasiyo de veve responsable mu kirundi naho ni ishyirahamwe ry'abapfakazi bazi icyo bajejwe ishyirahamwe ryacu ntirimaze igihe kirekire twaritanguye mu kwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi mirongo ibiri na kabiri ariko twagiye kwemererwa gukora n'amategeko eh, ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu muri uyu mwaka nyine turimo ishyirahamwe aha. ishyirahamwe ryacu rero ni ishyirahamwe ririmo abanywanyi benshi ryahurumbiwe n'abanywanyi n'abapfakazi benshi kuko ryabona hari icyo babona yuko hari icyo rizobamarira muri iryo shyirahamwe eh, turafashanya cyane twarashyize imbere gufashanya nicyo twahereye ko kuko twabona yuko umupfakazi yigunga umupfakazi atakirwa neza mu kibano umupfakazi ahohoterwa umupfakazi ndetse adahabwa ikibanza haba mu kibano haba mu muryango yashatsemo haba mu gihugu rero tuca turavuga duti twebwe nyine ni twebwe bo gushyirana ko eh, tumarane ubwo bujenyene tumarane uko kuntu umuntu aba wenyene akaba mu bibazo atagira uwo abitura tuca turavuga duti tuhashyira ishyirahamwe aho tuzoronka umwanya wo kuvugana ibibazo biduhanze twisanzuye
murakoze ahama tugiriye ko tubaza bimwe mu byo umupfakazi nyine acamwo mu buzima bwiwe kumbure cyane cyane duhereye ku mwanya aba abuze umunega wiwe umugabo wiwe iyo minsi ya mbere ibibazo bya mbere cyangwa ibyo aba akeneye Ah, haba ari ku muryango wiwe umuryango w'umugabo mu kibano bimwe mu bintu bya mbere mubona aba akeneye cyane cyane bari biki
ibintu umupfakazi akibura umu- umunega wiwe aba akeneye cyane cyane mu kibano mu muryango aba akeneye ko bamuba hafi aba akeneye yuko bamutahure kuko aba yinjiye mu kibazo kidasanzwe aba yinjiye mu kibazo cyo gutunga umuryango wenyine nkumbure ari we yari asanganywe amikoro make nawe nyine yagenda kuri wa mushingantahe wiwe avuye mu muryango biba bisaba rero yuko ikibano umuryango yari ashatsemo mbere n'umuryango yavuyemo bamushyigikira bakamuba hafi bakamubaza ibyo umuryango ukeneye kuko ntaba aramara ku- kurema ngo atangure kumenya ibyo ategerezwa gukora kugira ngo urugo rubandanye rubaho abana babandanye bakura biba bisaba rero yuko bamuba hafi ariko kenshi ikibabaje dusanga atari ko bigenda nubwo hamwe hamwe bagerageza Mm. hanyuma tugiye kwikumira twavuze mu ntango y'uko bahura n'ibibazo byinshi cyane bimwe biva mu muryango wiwe umuryango w'umugabo wiwe w'umuhisi Ah, eh, ikumira rihaba twumva kenshi rivugwa ku mukenyezi aba yabuze umugabo wiwe muri iki gihe ibihe byagiye birahindagurika umuco ugahinduka gato mbega muracabibona yuko umupfakazi ahura n'ibibazo cyane cyane biva mu muryango w'umugabo wiwe biracibonekeza cyane nka nka kera
ego cyane nubwo bitaba mu miryango yose hari imiryango igerageza ariko dufashe muri rusange imiryango abapfakazi baba barashatsemwo irabakumira cyane irabakumira turafite n'uburorero bwinshi bwinshi dushobora gutanga tugenda turabwirwa n'abatwitura aho usanga mbere umupfakazi agiheza kubura umugabo wiwe ugasanga umuryango yashatsemwo baciye bamubwira bati n'ikimazi nitwe tugiharura eh, ibyo wa- ibyo umugabo yari atunze nta bubasha ukibifite ko bakamuhohotera nyine ku buryo usanga umupfakazi aciye ata umutwe kandi urumva atanguye nabi abandanya nabi biba bisaba rero bamuha agaciro bamuremeshe ashobore kubandanya kunigana n'ubwo buzima yinjiyemo atu- a- a- atunganye atekanye
yego eh, urakoze none byinshi biba bishingiye cyane cyane ku buryo uwo mugabo yari afise kuko nk'uko bivuze birahera no ku munsi w'uku- w'umunsi w'uku- w'ukumushingura birahera n'iki gihe baba ariko bara- baravuga bati kimaze kijahe kijahe mbega byinshi muri ibyo biba bishingiye ku matungo aba ahari batinya ko asang- ba- bamusangiza cyangwa n'imico muri rusange
twebwe gushika ubu hari n'ibyo tutabona neza iyo biba bizanana ariko kenshi bishingira ku buryo bishingira ku buryo mugabo ugasanga hari n'umupfakazi atanu uburyo burebure aba afise mugabo ugasanga umuryango ntumwakira ntumwakira ntu- ntumwiyumvamwo hagatatangwa kuba utugorane utu na turiya kuko uwo mushinga ntayo yamaze kuhava Mhm.
bikatutangaza rero igituma uca umenga uwo munsi nyene cyangwa mu minsi ikurikira mike wa mupfakazi umenga aciyaba umuntu w'umunya- w'umunyamahanga kuri wa muryango kandi aribo bategerezwa kumuba hafi tukiri ngaho nyine byoba ari ibintu biba bi- byarahereye eh, kumbure eh, mu kuntu uwo mugabo yoba ateretse umuryango wiwe akamaro k'uwo mukenyezi mu buzima bwiwe canke eh, kumbure kuko tu- reka turabe ingene i- intandaro y'izo ngorane n'ibyo nshatse gushikako intandaro y'ibyo bibazo bishikira uwo mukenyezi amaze kubura umugabo kuko hari igihe ego bitangura amaze kugenda ariko byoba ari ibintu bishobora ku, o- kugerageza gu- kwitabwaho ataritaba imana ubivuga kwiki
Bon, mu bisanzwe umu- umushinga ntakiriho niwashaka hariho n'abashinga baba barabanye n'abapasoni babo dufate n'abariko barabana n'uno munsi uvumbura ugasanga ntamujana mu muryango ngo bamumenyere ariko niyo yamujanye ntikibuza ko izo ngorane zihaba jewe ndafite akantu k'umupfakazi yambwiye ati jewe n'ukuri nkibura umugabo nari nzi ndabye urukundo twakundana n'umuryango w'umugabo nari nzi yuko ubuzima buzobandanya banyakira kwakundi mugabo umu- umushinga ntawe wiwe yapfuye kuhava ni ukuri baramutoteje no mu nzu yari abayemwo yari iy'umuryango gushikaho ata aromoka n'abana ubu ari mu manza ntarapfa nazihejeje ni ukuri yarambwiye ati twebwe twari tubanye dukundanye nari nzi ko atangorane nzogira
Eh, birumvikana birumvikana none impanuro nk'ishirahamwe ryanyu riha abakenyezi ba- bacubatse bagifise abagabo babo bariko barabumviriza mu- mwebwe murafise ubwo bubasha bwo kuraba neza ibintu biba nyuma y'i- y'iyo apfakaye mwomuhanura iki bimwe mu vyo yo- yoba ariyumvira muri iki gihe ni nk'ibiki kugira ngo ah, eh, imana irakinga ariko bishitse akabura uwo mugabo ni igiki kintu yoba yariteguriye mbere na mbere cyangwa akwiye no kuganira n'umugabo wiwe muri iki gihe
twebwe mu ishyirahamwe ryacu ikintu twohanura umukenyezi agitewe iryo teka ryo kuba yubatse ubwa mbere ho turi- turabifuriza ineza ntitwifuza ko bashikirwa n'ibyadushikiye kuko birababaje cyane kandi burya mu kirundi bavuga ngo indu yibaza uwayirayeko rero umupasoni agifite amahirwe yo kuba ari mu rugo rwiwe ubwa mbere ho tumusaba gufata neza umu- umushinga ntahe wiwe burya ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera uza kumenya ko cera utakicyambaye rero icya mbere tubasaba ni ukubaha abagabo babo bakabakunda bakaborohereza kugira ngo wa mugabo aba aramarana kabiri kuko hari igihe ashobora no kugira ingorane zivuye ku ku- ku- ku mutima mubi atewe n'uwo bubakanye igihe umugore we atamukorera ibyo ashaka igihe umugore we ata- atamworohereza arashobora no kugira hypertension arashobora kugira arashobora kwiyahura pourquoi pas rero tubasaba dabo korohereza abo bubakanye ibyo bababungabunga rero boyaga n'umushinga ntayo wabo kugira mu- mugire ibyo muganiriye ni ukuba wamworohereje ibyo boganira rero ni uko uwo muntu uwo mugabo wiwe yoza aramumenyereza umuryango akamukundisha umuryango akamwereka yuko umuryango uri n'agaciro na wa muryango akawereka ko umugore wiwe afise agaciro kandi ategerezwa kubahirizwa nubwo kitabuza ko mu nyuma usanga babirenze ko hamwe hamwe si hose ariko rero numva aricyo twoba- twosaba
hanyuma rero tugarutse kandi ku mbere y'uko tu- twakira abanywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone mu kanya kuko nabo nyine turabaha akaryo bashobore ku- ku- guterera ah, tugarutse ku ishyirahamwe ryanyu ibyo mubafashisha cyangwa ibyo hagati yabo aba- abapfakazi bakora kugira ngo ubuzima bubandanye ni nk'ibi
twebwe mu ishyirahamwe iwacu uh, turagira amanama turagira amanama tukagira icyo bita ibishingantahe mu gifaransa ni temoyanyaje Mm, iyo rero turi kumwe hariho nk'abapfakazi baza bare- eh, wagira uramubaza ingene yapfaka agacaturika akarira mm, ariko uko iminsi igenda irahera ugasanga yaramenyereye bivanye n'ingene yumvirije ubuzima bw'ubundi mupfakazi cyangwa abandi bapfakazi bapfakaye imbere yiwe bakavuga ubuzima baciyemo agaca yumva biranakaze gusumba ibyiwe aca atangura akarema Mm.
akavuga ati narashyitse aho wabo dusangiye ingorane numva ndemye burya ikintu cyo kuremesha umuntu kirakomeye hama rero tugashyira imbere gufashanya tugafashanya mu manza tugafashanya mu ngorane mu mu by'indwara mu by'impfu kuko turagira amakotiza hari uduhera dushyira hamwe kugira ngo isorosoro igwire yija ari ugize urubanza rw'ineza cyane rw'inabi tugaheza tukamushigikira twambaye umwambaro tunezerewe jewe ntangura kwiyumvira ishyirahamwe nifuza yuko nubona abapfakazi batwenga mm.
ntibame mu mu kigandaro bave muri bwa buzima bwo kumva ko atacyo bashoboye yumve yuko naho byashitse agasigara wenyine ko ubuzima bukibandanya atari umuhero w'isi wamuguyeko Mhm.
n'ibindi rero byinshi Mm. murakoze cyane turaza ku- kumva n'ibindi byinshi nk'uko bivuze mu kanya kari imbere ibyo mubandanye mubafasha ego reka rero duhindukire ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi b'ijwi rya amerika ah, bari ku mirongo Ah, reka duhere ku witwa aster aster amahoro neza kaze ku ijwi rya amerika
mahoro neza murakoze cyane urahora akomeye
turashimira nyagasani ego Eh, duga ku ijambo yego to ndashimye ko ibi biganiro mwatunganije ariko nari mfite ikibazo kibiri nashaka kubaza uwo aserukira ishyirahamwe ry'abapfakazi Mhm.
akabazo ka mbere iyo bavuze umupfakazi ni umupfakazi bwokoki kuko hari abapfakazi bahari ubasha nk'abapfakare sindabizi mu kirundi baravuga ngo abapfakazi ni umugore yabuze umugabo umupfakare n'umugabo yabuze umugore
Mhm.
mbega ni ni abapfakazi babuze abagabo mu buryo bw'intambara cyangwa ibishyiramo ibihe bikirimo abapfakazi bitwa umupfakazi wese
Mm.
mbega iryo shyirahamwe ririmo abapfakazi bapfakaye kuva mu mwaka wa byari kugeza ryari kubyinjiramo bisaba iki babafasha gute barakoze bateganije neza urakoze asiteri reka nakire na jene nawe nyine mbere yuko umwishyura ikaze neza jene
Ego. Hello?
ego Ego.
eh, duga ku ijambo turakumva
Eh, nyine icyo kiganiro mwateguye ni cyiza cyane Mhm.
yemereye Kigali mu Rwanda. Iki kiganiro bateguye ni cyiza ariko ibintu by'iki gihe nyine umuntu abasigaye bashaka ariko hashira nk'ukwezi nyine ugasanga hatangiye kuzamo umwiryane Mhm.
iryo shyirahamwe hano mu Rwanda ngewe mbona ntarihaba Mm.
Eh, wenda wenda sinzi wenda niba mwavuganira wenda ariko njye ntaryo nzi ntaryo nari nabona nuko nyine mba mbibona gutyo Eh, uravuga ko Ati- ah, atashira hamwe uzi mu rwanda rifasha abapfakazi Eh, ntaryo njya mbona Mm.
Eh, uherereye i kigali
nerereye i kigali Mm. kumbure abatwumva bashobora kuba barizi canke rihari baraza guhamagara baterere batubwire ariko ndakeka Nah.
ko ryoba rihari canke ntaryo madame octave octave mu burundi kumbure ashobora kuba arizi ariko eh, komeza
Eh, nawe nyine suhuza abanyamakuru bose b'ijwi rya amerika bose ndabakunda murakoze cyane cyane cyane abo mu rwanda yego murakoze cyane eee murakoze cyane ego urakoze cyane john ego reka tugaruke kuri madame octavie ibibazo bya aster na john Ah, yabajije aster ati zina mupfakazi ni umupfakazi ameze ate kumbure ashaka kumenya eh, umupfakazi kuri mwebwe muba aba ari umukenyezi wenyine yabuze hama aravuga ati mubafasha abapfakazi bo kuva ryari ariko ndakeka umupfakazi uwo ari we wese aba yahuye n'ikibazo cyo kubura umugabo yamubuze haciye igihe kirekire cyangwa gito kumbure nawe nyine muramufasha ah, washobora kwishyura ibibazo byabo yego hama na, na, na jane nawe nyine abaza ati mbega mu rwanda hari ishyirahamwe ry'abapfakazi muba muzi ririyo canke eh, nawe nyine kumbure twamufasha
Eh, murakoze aho ibyo bibazo ndashobora kubyishyura twebwe muri iri shyirahamwe ryacu avr umupfakazi wese tura- turamwakira ntituraba ngo yapfakajwe n'intambara ntituraba ngo yapfakajwe n'indwara ntituraba ngo yapfakajwe n'iki na kiriya icyo duhurira ko gusa ni uko tuba twarabuze aba- aba- abanega bacu abagabo bacu uwo ari we wese rero turamwakira ariko rero twakira abakenyezi gusa murumva yuko ni ishyirahamwe ry'abapfakazi abagabo bitwa abapfakare mu burundi sinzi uko bacita mu rwanda twebwe rero mu burundi abapfakare ntibarimwo nibaza ko n'aba ndamwishuye nibaza ko ari icyo Ego.
yashatse kumenya Ego.
twakira bose ntituraba idini ntituraba ubwoko ntituraba igihugu twebwe twakira umupfakazi wese igituma mvuze ni ntituraba igihugu ishyirahamwe ryacu ni avr ni association de veuve responsable ni ishyirahamwe ry'abapfakazi bazi icyo bajejwe ariko ntitwongeye ko be ntituvuga ngo ni ni iryo mu burundi gusa turugurira imiryango uwo ari we wese nawe bari mu kindi gihugu akumva arifuza kwitwa umunywanyi w'ishyirahamwe ya vr bomwakira nta ngorane ntitwashyizeho akarimbi ngo tuvuge ngo ni iry'abarundi gu- ni iry'abarundi kazi gusa yego numva ari uko nom- nomwishyura hanyuma mu rwanda sindatohoza neza narigeze ku- guhigisha ngo numve ko noronka ishyirahamwe ry'abapfakazi mu rwanda kugira ngo mbure twungurane ibitekerezo tu- tu- tu- dufashanye mu kurwanira agateka k'umupfakazi ariko bre- ntaryo nashoboye kuronka rero nobasaba nimba atarihari barigire canke baze muri avere turabahaye itazi
ego hama ah, ku bijyanye n'iyo bamaze gushika mu ishyirahamwe ryanyu ah, kumbure nk'uko babivuze muricara mukaganira ku bibazo bitandukanye biba hanze hoba hari muri ba mwebwe bifuza bavuga bati je numva umengo sinifuza kuzoba umupfakazi ubuzima bwanje bwose ndifuza kuzosubira kubaka abo bobo mubaganiriza gute mubafasha gute mu gihe yifuza gusubira mu rundi rugo
ego cyane mu ishyirahamwe ya vr turahura tukaganira mbere n'ibyo tukabishikaho bihora bishikaho tugira n'amanama akomakomeye tugahamagara ababinonosoye bakaza kudufasha eh, kwigisha ibijyanye n'ubuzima bw'umupfakazi rero twebwe umupfakazi ntitwa- ntiyajye mu ishyirahamwe kugira tumu- tumwime uburenganzira bwiwe igihe yumva yuko ashobora gushinga urundi rugo ni amahoro meza eh, turamusezera n'amahoro kandi tukamwifuriza kuzogira urugo rwiza mugabo igitangaje bishikira bake Ni- nk'ubu twe kuva dutangura ntabo ndabona bavuga ngo baragiye kubaka izindi ngo kandi harimo abakiri bato cyane rero abo bakiri bato ni ukuri uzokumva yarose uwumushima nawe akumva yoja kubaka uru- urugo azodusezera tumusezere n'ineza agenda asubira yigeragereza ubuzima bushasha Mm. Eh, tukiri aho nyene biba biva kuki kugira ngo benshi ntibipfuze gusubira mu rundi rugo Ah- ahanini biba bishingiye kuki
mu bisanzwe ah, abantu b'abakenyezi ngira dusanzwe turemanywe ubwoba kenshi umu- umupfakazi aribaza ati ikijya kigandaro nagiyemo mbe nusubira kuba ku rundi rugo we niyo hava yitaba imana nkama mu kigandaro ngasubira kugaruka muri bya bibazo cyane utu twana twanjye nzoronka udukunda nk'uko se yadukunda rero kenshi uca usanga umu- umupasoni yiguza abana si uko atababona ko yajya gushaka kugira asubire agire ubuzima nawe asubire abeho mugabo kenshi eh, tugira impuhwe z'abana ugaca ubona uti abana banjye mbega bazomererwa neza hagati haba n'ikibazo cy'amatungo hari uba afite nk'ibyo umushinga ntawe yamusigiye agaca abona ati mbega ninabivamwo wa muryango ubundi ntuzoca ubitwara Donc, ugasanga ati yaguma avuga ati abana banjye bohava bahomba n'ibyo se yabasigiye byongora ku- kumenya gutandukanya ati mbega aba bana nabyaye abo nzoja kubyara hanze mbega ntihazohava hazamwo inzankano ni ibibazo byinshi bituma umukenyezi yumva yirinze gusubira kubaka birumvikana nubwo hariho bake Yego.
bashobora gusubira kubaka nkumbure bikagenda neza Eh.
ariko hari n'abo- n'abubaka bikagenda nabi Eh, turaza kugaruka kuri icyo kibazo nyine kumbure twihweze amategeko icyo avuga n'icyo kumbure bashobora kuba batazi kugira ngo ba- bakingire ayo matungo yabo n'aho boba bagiye mu rundi rugo reka mbanze mpindukire ku murongo wa telefone ni- nakire niyitanga simo amahoro neza simo alo simo turi kumwe
ibaro uraho urakomeye
yego murakoze ndabumva neza ego duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro ku buzima bw'umupfakazi
Mm, murakoze Eh, eh, icyo ngira ngo mbaze umutumirwa yakoze yaki- hari hari aho yigeze gusa n'ukivugaho avuga ngo ngo bakumva ko bashoboye se kuba ah, ubwabyo byenda cyangwa bu- ah, ubwabyo bitarumvikana neza ibyo ntabona ko biba birimo ikibazo kuko kuba ubwabyo bacyumva ko umupfakazi agomba kuba ari umunyantege nke ubwabyo njye numva ko nabyo ari ikibazo ntabwo byumvikana kuko n'undi muri umugabo warapfushije umugore naho byakabaye uri umunyantege nke kuko nyine ni uburinganire aho kuba wenda bacyumva ko nyine hagomba kuba umuryango ufasha abapfakazi byanze bikunze kiba bumva ko kiba kigihari n'ubundi ambwire nimba ko ah, uburinganire nimba buhariho ko ibyo njye numva bitakabaye bibaho kuko nyine hari uburinganire ntabwo ibyo numva ko byakabaye biba bi- bigifite n'umwanya ahubwo
yuko niba Kandi nubise uko neza wi- ikibazo cawe uti hoba hariho uburinganire ku bagabo babura abakenyezi babo n'abakenyezi babura abagabo babo Eh, icyo ni kimwe ariko ah, hari n'ikindi ngira ngo ambwire ko kuba wenda bi- bikitwa nyine ko ah, ari abanyantege nke ubwabyo mbwire ko butabibonamo ikibazo nabyo Ah, ego eh, reka kumbura arakwishyura mu kanya ariko mbanze nakira uwundi munywanyi niba atakindi kibazo ufise Eh, reka nakire ku murongo wa telefone frederic frederic uraho neza uratwumva naho neza hano ni ijwi rya amerika amahoro amahoro
nkoro cyane Mm.
So, nitwa frederic nk'uko mubivuze sapongo wiburega mu karere ka rundo mu majyaruguru y'u rwanda Mhm.
mbere na mbere ndagira ngo mbanze nshimire voa kuba mwateguye ikiganiro nk'iki Mhm. Murakoze.
kuko hari ahantu usanga cyane umuntu wabuze uwo bashakanye yaba ari umugore cyangwa se umugabo Mhm.
usanga afatwa nk'umuntu eh, w'umunyantege nkeya Mm.
ariko siko mbibona ko na nyuma y'ibibazo aba yagize ashobora kugaruka ashobora kuba nk'umwashakanye no gusigiye abana cyangwa se imitungo ugomba kuyicunga kuko burya kubaho mu cyuho cy'udahari biravuna ariko birashoboka Mhm.
njye numva hagashyizwe imbaraga cyangwa se uburyo bwihariye bwo gukurikirana nk'abantu bo mu miryango urugero nk'iyo nk'umukobwa yashakiye umuryango wenda akaza kugira ibibazo umutwaro akitaba imana agasigarana n'umuryango Mhm.
usanga nka nk'igereranya ry'uko bamwiyumvagamo rigabanyutse Mm.
Hmm? sinzi nimba muri kumva aho hantu ego Eh, ugasanga ni nk'u- nimba bamwiyumvagamo umwana wabo akiriho aragiye batangiye kumutera hejuru ugasanga bikubitaniye kuri cya gikomere yagize cyo kubura uwo bashakanye bikubitaniye n'uko n'imiryango itamufashe neza ugasanga ni ibibazo bikomeye ahubwo njye numva aba ari cyo gihe cyo kumwegera bakamukomeza kuko hagati y'ababyeyi n'uwo bashakanye nta- nta n'umwe uba wishimiye ko uwo muvandimwe agenda Mm.
ariko usanga hari aho bigaragara nk'akarengane cyane ku mitungo sirito nk'iyo uwo bashakanye agiye wenda batarabasha kubona urubyaro bakamugira nk'igicibwa bati ntacyo ufite hano kuko wenda nta mwana dufite ntacyo ariko ntibikuraho ko yari umuntu wabo ko iyo akomeza akahaba bari gukomeza bakabana ni mva hagashyizweho nka polisi cyangwa se ingamba zihariye mu kubarengera kuko iyo umuntu abuze uwe aba yatesekaye cyane
frederic ukomeje ikibazo na mugenzi wawe simo yari akomeje cyerekeye ubunyantege nke busanzwe bwitirirwa umupfakazi cyangwa umupfakare none kuri wewe nk'uko uvuze ku bijyanye n'umuryango wiyumvira ko ayo mazina baba bayabita kubera uko kuntu nyine nk'uko uvuze batahangana n'iyo miryango ibafata nabi mu gihe uwabo aba yitabye imana ugasanga bamubona nk'umunyantege nke ntiyahanganye nabo ngo akingire amatungo yiwe kuri wowe ubona ari kubera iki
impamvu ibitera ya mbere ngewe kuko mu gace nk'irimo ndi hari ishami mu rwanda rihaba ryo mu midugudu yitwa inshuti z'umuryango bashinzwe kurengera guharanira uburenganzira bw'umwana ndetse n'ubw'abaturage muri rusange ikintu cya mbere kibitera iyo umuryango ubuze uwabo wa muntu usigaye cyane nk'akantu nari nkomeje mvuga nti nk'iyo batari bakagiranye urubyaro usanga hajemo ibintu bya komfuri reka mbyite komfuri by'amakimbirane bakumva ko bo basubirana ibyabo wa wundi we wagize ibyo byago akaba yasubirana iwabo icyo kintu rero numva kitagakwiriye ntabwo umuntu burimo pe kabisa urakoze cyane frederic urakoze murakoze n'umukunzi w'ijwi rya amerika niburiga mu karere ka rulindo murakoze egome duhindukire tugaruke ku mutumire wacu madame octavie ku byo abanywanyi bagaruye ahanini simo na frederic bagarutse ku kibazo cyo gufatwa nk'abanyantege nke nk'icyo nari mbagije frederic mwebwe kuri mwebwe mubibona gute impamvu baboneka nk'abanyantege nke ibyo biva kuki kumbure uyu natange n'impanuro ku bapfakazi ku cyo baba bakora kibatuma baboneka nk'abanyantege nke murakoze simoni abagejeje ikibazo cyiza mbere yasa n'utanga intererano umupfakazi cyangwa umupfakare aba ari umunyantege nke by'ukuri erega kirumvikana we muba mwahora mwuzuzanya muri babiri noneho umwe aragiye aragiye agusize mu mubabaro aragiye agusigiye imfubyi aragiye agusize gutangura gutunga urugo wenyine mwahora murufashanya banza mwumve ubwo buremere umuntu aba afite mu mutwe no mu mutima bwo kuba abuze wa muntu bahora bahanurana bahora bafashanya icyo cyonyine kiramutuma ajya mu ntege nke si ni ukwagiriza ngo umupfakazi cyangwa umupfakare ajya mu ntege nke ku byo wowe wenyine yizaniye oyaye ubwo buzima nyine aba yinjiyemo nibwo bumutera intege nke yanavuze simone ati ko hari uburinganire hagati y'umupakare n'umupakazi jene uvuga ni nta buringanire buhari umwe wese aragira ingorane mugabo agira iziwe umupakare agira ingorane ziwe n'umupakazi agira ingorane ziwe kandi uburyo bwo kuzitorera inyishu si bumwe kuko umuntu aratinda akamenyera akageraho avuga ati harageze ko nkora nshobore gutunganya urugo kenshi ibyo tumaze kubona umupakare aca yihutira kuzana uwundi mufasha umupakazi nawe ugasanga ahisemo kwigumana wenyine ubwo rero bwa buringanire buba bwamaze kuhabwa we numva ko wa mupakare yamaze gusubira kuzuza buke buke nubwo atabwuzuza ijana ku ijana aba yagerageje kuzuza za ntege nke ziba zasubiye kuzura buke buke mugabo wa mupakazi agumye muri za ntege nke nota ndenderanya nicyo frederic yavuze avuga ati abapfakazi barafatwa nabi cyane cyane ku bijyanye imitungo ni ukuri ndamushimiye numvise ko abitahura cyane kuko hari abandi babyumva bakatwagiriza ko umenga turi ko tuvuga ibitari byo ariko ndashima ko benshi badushyigikira bakabona yuko ibyo tuvuga byumvikana kuko biraboneka mu kibano biraboneka aho tubaye yavuze yuko kenshi haba icyo yise mu gifaransa konfuri aho usanga imiryango umupfakazi yari yarashatsemo icyo ishaka kuyisubiza ibyayo uwo mupfakazi asubira iwabo aha rero imbere y'uko nutanga inyinshi ufatiye ku mupfakazi n'umupfakare ntabwo ngaruka ku bajejwe gutunganya amategeko ntibatunganya amategeko biyumviriye umupfakazi biyumviriye umupfakazi icyo kintu tuguma dusubiramo dusubiramo y'uko tunyagwa amatungo tuba twarasigiwe n'abashingantahe bacu imiryango yumve ko ari giteye umubabaro cyane yumve ko umupfakazi igihe bajya gusinya muri leta sivire basinye bavuga bati umupfasoni asubirira umucanse wiwe mu mabanga igihe atakibishoboye nibarekere gufata umupfakazi nk'umwana nibareke gufata umupfakazi nk'utisho nk'umuntu umenga ntagira ubwenge nk'umuntu umenga ntashoboye gutunganya iby'urugo kandi n'amategeko uko yabivuze uko babimutegetse yarabyumvise ko ariwe ategereza gusubirira umugabo wiwe hanyuma rero ko n'ubundi tuba twarabyemeye muri leta sivire uko baba barabidusomeye bidaheza ngo bikurikizwe ca dusaba rero abatunganya amategeko bacicarire bacicarire n'ukurikira hanze imfubyi n'abapfakazi ko burya igihanze umupfakazi kiba gihanze imfubyi niwanyaga umupfakazi ibyiwe imfubyi izoshabura ubuzima bwiwe bwose izohangayika ubuzima bwiwe bwose ni hamwe tujya dusanga umwana atangura kujya kuburana atarakwiza imyaka kugira aze gusayidira mama wiwe barara ko ibyo bintu bobigaruye ni byinshi sinabivuga ngo ndabimaze birumvikana birumvikana none kuri urwo rwego nyine rw'ubutungane cyane cyane nka mwebwe nk'ishyirahamwe murafise abacamanza babafasha abo mutegerezwa kumbure kuriha amafaranga bigenda gute iyo umupfakazi abituye kugira ngo mumufashe ku rwego rw'ubutungane muri kino gihe mubafasha gute
twebwe gushyika ubu kubera urumva ishyirahamwe riracyari rishyashya ntituragera aho twashobora guhemba umucamanza yoza aradufasha ariko tubifite mu migambi ariko rero turafite abacamanza mu ishyirahamwe iwacu baba ari byo bize kuko mu ishyirahamwe harimo abizi iby'ubuganga hari abize iby'amategeko hari abize iby'ubutunzi urumva hariho nk'abacamanza dusanganywe mu ishyirahamwe iyo hari umupasoni umupfakazi agize ikibazo kijyanye n'ibyo turabikora nk'impanuro tugahita tukikora kuri abo bize iby'amategeko turi kumwe mu ishyirahamwe hanyuma agaheza agahanura mu kurindira yuko tuzosaba tuzogira icyo twita mu gifaransa pereduwaye kugira amategeko atsinde agifate mu ntoki kandi tugasaba yuko igihe bato bariko bariga amategeko ajyanye n'umupfakazi baze badushyiremo kuko bugiye umuntu ariko arategura ineza yawe utarimwo yaneza ihinduka inabi
yego kuri icyo nyine none nk'ubutungane bw'uburundi iyo muri murakurikiranira hafi amategeko ajyanye n'umupfakazi muyavuga ko iki aratomoye umupfakazi mwamubwira iki ku bijyanye n'amategeko y'igihugu amugenga amukingira akingira ibyiwe n'ibindi
mu bisanzwe sinasoma amategeko yose nka ajya amategeko agenga igo n'imiryango ndayasoma neza yose ngo ndabe ko hoba hari ikivuga icyitwa umupfakazi ariko sinibaza ko kirimo ariko nkajya mvugana iyo haba hariho amategeko akingira umupfakazi abapfakazi ntibaba baburana imanza ngo zihere uko urarindira ahubwo urubanza ruzocibwa ukabura umupfakazi bakaguma bamugumiza kurindira ukarindira ko ingingo imworohereza izofatwa ukabura kandi ubona ko ari mukuri nicyo gica kinyereka rero ko atategeko rihari ridukingira
mwakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twumve intererano z'abanywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo turafise uwundi marcel marcel turi kumwe
yego ndabumva neza cyane kandi ndabaramukije amahoro nawe
amahoro kuri twese n'abatumirwa kandi ndabaramukije mfite igitekerezo ariko kivanze n'ikibazo iyo umuntu amaze kuvuga uko uba bashakanye yaba umugabo yaba umugore ku mpande zombi n'ubwo uyu munsi wenda turi kureba ku mugore gusa kubera ko aribo ariyo ngingo turi kuganiraho umuryango yashakiyemo uwo yari yarashyingiyemo cyangwa se yarongowemo usanga kumumenesha cyangwa se ukamwangiza ariko rimwe na rimwe bitewe n'imyifato we yagize ku giti cye akavuga ngo uwo twari twubakanye agiye abamaze kumurenza kwitaka ndigenga reka nikora ibyo nshaka noneho bikaba byatuma abo mu muryango yashatsemo bavuga bati agiye kwiyandarika azanemo abandi bagabo abyariremo abana kandi umuvandimwe wacu wenda asize abana babiri asize batatu bityo imitungo yacu iribwe n'undi mugabo nkaba nabaza nti ese niba mwarakoze igenzura n'ijanisha mwasanze abapfakazi bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo ku ijanisha ku bongeye kubyara nyuma y'uko abagabo babo bitabye imana bashingiye bagapfa mwasanze ari bangahe ku buryo ibyo bibazo bishobora kuba byarashyikiye abapfakazi bihanganye nyuma yo kubura abagabo babo cyangwa se muri rusange imibare irangana iburyo n'ibumoso ku buryo utavuga ngo igisigira ikingana gitya wongeye kubyara ku wagurishije amatongo umugabo yari amusigiye abana bakaba bakwangara cyangwa bakabaho nabi cyangwa ku wacyuye umugabo nyuma y'uko umugabo we amaze gupfa ikibazo cya kabiri amaleta ntabwo mvuga mu burundi gusa wenda mu rwanda dufite uburyo abantu b'abapfakazi bibana hariho amasosiyasiyo abafasha ku buryo usanga n'ababana b'imfubyi kuko nko mu rwanda bigira ubu noneho ugasanga babatishoboye leta iragenda ibubakira amazu ikaba gahunda y'inka ni gahunda iba mu rwanda bitagira inka noneho bigatuma umupfakazi ataba mu bwigunge ku buryo rimwe na rimwe anavuga ati umugabo wanjye ni leta bituma nta kindi ajya gushaka ku wundi mugabo kubera ko leta iby'ibanze byose imufasha kubikemura none aho mu burundi sinzi niba iyo umuntu wagize ikibazo nk'icyo akaba ariwo bashakanye niba nta tegeko rirengera umugore muri rusange riri mu itegeko nshinga ribaye ririmo bakora iki kugira ngo itegeko nshinga rigiye guhonyorwa nkana ese ribaye ritarimo bakora uruhare ubuvugizi kugira ngo itegeko rirengere umugore muri rusange cyangwa umwigeme itegeko rigere mu itegeko nshinga niba nta ririmo ibwirizwa shingiro iwanyu niko muryita kugira ngo babashe kurengerwa n'ibyo baruhanye n'abagabo babo kuko umugabo ntabwo aruha wenyine kuko twanabonye ko igihugu gishaka gutera imbere gishyigikira umugore kuko abagore barashoboye ubwo rero n'itegeko nshinga niba harimo itegeko rirengera umugore kuki barihonyorwa niba nta ririmo bakora ubukangurambaga kugira ngo rijyemo urakoze cyane marcel turagushimiye reka kumbure mutumire akwishyure hanyuma turamira amate twakire umutumire twari twabemereye ko dufise aza kuduha nawe nyine ubuhamya bwiwe intahe yiwe akaba yaranditse igitabo great for widows reka tubanze twakire madame octavie abishyure murakoze cyane
ego murakoze ahegeze gushyikiriza ati hariho umupfakazi ashobora kwiyandarika ashobora gukora ibiteza isoni umuryango yashatsemo abo ego barabaho ariko ni bake ariko mumenye yuko hari igihe umupfakazi ashobora kugira icyo twakwita kwiyandarika kubera atashoboye kwakira bwa bupfakazi bwiwe cyane nk'ubure bikaba byari bisanzwe biri mu ndemanwa yiwe ariko twebwe ishyirahamwe ryacu ni ishyirahamwe ry'abapfakazi bazi icyo bagejwe uwo rero yiyandarika ntazi icyo agejwe uwo niyoza mu ishyirahamwe iwacu ngo tumwakire igihe rero yiyandarika bikagaragara arashobora no kwiyandarika asesagura amatungo umucansi we yamusigiye muri icyo gihe umuryango yashatsemo urafite uburenganzira bwo guhaguruka ku nyungu z'abana ukabakingira ego twebwe natwe nkawe twonafasha nitwamara kwegera imbere twonafasha ntumbure bitaragera kure tugahera mu mpanuro tukamugarukana agaheza agasubira agafata umurongo hariho n'abapfakazi usanga byase ko bakira ubwo bupfakazi ugaca usanga atanguye kunywa nk'inzoga nyinshi atahora azinywa kenshi batubwira ngo kuba ari ukugira ngo aronke agaciro ngo asinzire ariko uraza iyo ugiye kunywa inzoga nyinshi hari igihe bishobora kugushikana ku bindi bitari byiza bituma abantu cyangwa wa muryango washatsemo bagusuzugura Yego.
abo nabo turabakebuye Yego.
turabakebuye ntibazoze gutorera inyishu mu nzoga mu biyayuramutwe si wo muti ahubwo wumva warengewe rondera umupfakazi ubona atekanye aremye yamaze kwiyakira akuganirize nawe umuganirire ibyawe Murakoze.
ugiye ubivuze uraruhuka birafasha ego Ego.
murakoze cyane rwose madame ntakirutimana octavie uwo muriko murumva umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abapfakazi mu burundi avr nk'uko twabibabwiye twari twababwiye ko tubafitiye kandi n'undi mutumire dufise amahirwe ari hano muri studio z'i washington dc z'ijwi ry'amerika akaba ari madame abibwira abibwire tu- abibwire tumaze kumuronka muri studio twari tumurindiriye abibwire hame muri make eh, tuje nawe nyine mu ntahe yiwe twumvise kandi iri mu gitabo yanditse ah, ikomeye cyane twaba twababwiye yuko abapfakazi baca mu bibazo bitandukanye ah, babura abag- abanega babo mu buryo butandukanye nawe nyine reka duhindukire nawe nyine tubwire intahe yiwe muri make eh, madame madrine ikaze neza ku ijwi ry'amerika murakoze cyane amazina yanjye ni madirine dusingwire cyangwa se turatsinze mu rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa twaratsinze Ah, ndi umubyeyi w'abana batatu umusingo mada umupfakazi Ah, ndi umukirisitu kandi ndi umugenzi ujya mu rugendo uri mu rugendo rujya mu ijuru Ah, muri iki- make intahe yanyu eh, n'impamvu mwanditse kino gitabo ah, byabatumye mwandika igitabo turumva yuko mwaci mu bibazo bitandukanye ah, nk'uko babivuze nk'umukristu wabirabiye mu buryo bw'abakristu mu buryo bw'urugendo tubwire muri make mu ncamake ah, intahe yawe ku batayizi
Ah, intahe yanjye rero ariyo nashyize muri iki gitabo nise Grateful Widow ni umumama wize amashuri y'imana niko njya nyita adasohotse mu rugo buri kimwe cyose akakigira mu rugo iwe imana ikamwigisha ibintu bitandukanye bifatiranye ku muryango mu burwayi bw'abana ah, nagize season yo kubaho ntari kumwe n'umutware ari muri amerika ndi muri afurika imana inyigisha amashuri menshi tutari kumwe nyuma y'igihe gitoya ndamusanga musanze ubuzima butangiye kugenda neza imana iramwisubiza nsubira mu ishuri nabanjemo ntari kumwe nawe Ah, ubu ni urugendo rw'imyaka itatu nk'umupfakazi ni ibintu byinshi cyane imana yanyigishije nari nzi ko ari ibyanjye bidakwiriye no gusohoka ngo birenge umutima wanjye ariko nsanga byari iby'isi yose niyo mpamvu rero iki gitabo kiri hano mm, kugira ngo ufashe abandi Yes.
ubona yuko ba- bashobora kuba bofashwa n'intahe yawe Mm. muri make wowe tubwira eh, yitabye imana mu buhe buryo isomo wakuyemwo ryari irihe nk'umukenyezi nk'umupfakazi ubu unyuvuga uti reka mbwire abandi eh, kumbure eh, bashobore kubyifatamwo uburyo na buriya ubu babwira iki
Um, uburyo yitabyemo imana bwari uburwayi bw'umutima bwihuse urazi ko umutima utaguteguza aho uhagarariye ni aho ngaho Eh, byari ibintu bitoroheye umwana w'umuntu kubera ko hari hashize hafi imyaka yari hafi kugera itatu nje musanze hanyuma rero nta muvandimwe uzi mu gihugu nta uracyari mushyashya uriyo urashakisha uburyo wajya ku murongo ngo ugendere kuri pesi y'igihugu urimo ntabwo byari byoroshye ariko icyo nabwira abantu baba banyura mu bibazo bisuko cyangwa se uwo cyageraho udafite imana wasara udafite imana mu by'ukuri wata umutwe ushobora no kugenda wivugisha so imana yonyine niyo ifite imbaraga zirema umuntu umutima mu gihe nk'icyo ngicyo yonyine a- abantu baba bahari abantu baraguhumuriza abantu barakwegera imana irabakoresha mu buryo bwinshi ariko umutima wawe kugira ngo ugume hamwe ushobore no guhagarara urera abana usigaranye ni imbaraga zikomeye zituruka ku witeka nta mwana w'umuntu wa- afite icyo yarenza aho ngaho Mm. duhindukiye kuri madamu octavie ikintu uh, madame mandarine avuze aravuze ati imana yarashoboye kumufasha guca muri ibi bihe bidasanzwe eh, n'igitabo acise ati ibihe by'imbeho by'ubukonje bidasanzwe abakenyezi muri kumwe kugira ngo bagerageze nabo nyine kuronka inguvu benshi ah, ubuhungiro bwabo usanga ari ubuntu- ubuhungiro bw'imana muri make abo muba muri kumwe nabo nyine babivuga kwiga
Eh, murakoze abo turi kumwe ahanini bashyira imbere imana ni uko nkumbure mudashobora kugira amahirwe yo kuba muri mu migwi- mu- muri mu migwi turimo ya watsapu nta majambo atanu ashobora kuvugwa batari kubashimira imana bose twese turavuga duti atari imana nta kindi twokwishyura ntacyo tuba twishoboza mu bisanzwe rero nicyo gituma twebwe abapfakazi turi kumwe tubasaba kurinda no gusenga ibyo bintu bibiri gusenga imana no kurinda nicyo dukorera utari kumwe n'imana muri ubu bupfakazi ni ukuri kw'imana no gusara wosara
hama ngarutse muri studio uh, madame mandrine hariho i- i- igice cy'igitabo cyawe kivuga ngo uh, feeling the void ni ukuvuga kuzuza ahari ha- havuyemo ikintu tubwire icyo wanditse muri icyo gice Ah, feeling the void na- ni igice kimwe kiri muri ah, muri caputa imwe y'igitabo icyo nageragezaga kuvuga urabona u- umuntu umugabo n'umugore baba umwe iyo umwe agiye rero hari nk'umuntu uba ugusohorotsemo aha hantu yari ahagaze hasigara hambaye ubusa hanyuma rero hari igihe twibeshya kumva ko ushobora gushaka ibintu bihagarara muri cya cyuho nyamara ugasanga ntago bishoboka imana yonyine yo mu ijuru niyo ishobora kugufasha kugira ngo wumve ha hantu hambaye ubusa ha hantu hari imbeho ari nayo mpamvu navuze ngo the coldest season N- a- n- n- ni ahantu haguma hambaye ubusa igihe kirekire kuko narwaye imbeho igihe kirekire kubera ko numvaga hari umuntu wamvuyemo kandi ahantu yari ahagaze hambaye ubusa hakeneye kuzura so ni porosedire ndende rero imana igenda ikomora gake gake uko wegera imana ibi umunezero w'imana niwo wonyine ujya aha hantu ukahuzura nta muntu wahakwirwa abana ntibahakwirwa nta muntu wahakwirwa ndumva numva nkanye uri kurabinsigurira kuko ni ibintu bikomeye Ni cyane ibintu Ni bikomeye cyane cyane.
kuvuga yuko hari ikinogo Eh.
ata kindi kuri wewe gishobora kuhuzuza twumvise madame octavia tubwiye ariko arahanura abakenyezi bamwe bamwe baca baja mu nzoga Eh.
bibaza yuko bishobora ku- kukuzuza cya kinogo buriya harimo ikinogo koko ni kinini cyane gisaba uba wumva ukeneye ibintu byinshi cyane uba wumva hari ahantu ha- icyo kinogo gi- gikonje wumva imbeho wumva mbese Harabuzemo ikintu.
ukumva ukeneye nko- nk'uko ubona umuntu yakwihambira nk'umukandara kugira ngo umwegeranye ni umuntu uba waragusohorotsemo ntabwo byoroshye kugira ngo icyo kinogo hagire ikintu kicyuzuza usibye uwiteka imana bisigura yuko nk'uko twamye turabivuga mbere yuko uza uba ukeneye ubufasha buvuye ahandi twavuze ku miryango itandukanye usanga ica kumbu- kumbure isongera isibe kuri icyo kinogo kiba gihari ugasanga baracongeye barakigize na kinini kurusha imiryango eh, y'abagabo twe turavuga ku bakenyezi babuze imiryango y'abagabo iza igasongera isibe uwo babwira iki uwo basigurira iki kuri icyo kinogo umupfakazi aba asanzwe afise badatahura
Ah, mu by'ukuri i- i- mpagaze muri experience yanjye jewe nagiriwe umugisha ko umuryango wanjye wari mwiza ariko navuga ngo kiriya kinogo kubera ububabare n'uburemere gifite abantu b'inyuma ntibabisobanukirwa ntibabitahura umuntu wenyine niwe wimenya ni ukuvuga ngo ufite uwo muntu akwegereye u- u- bisaba kubara n'amagambo umubwira kuko akomereka byoroshye kubera ko afite cya kinogo ijambo ritoya riramukomeretsa akite ntoya cyane iramukomeretsa so bisaba ah, kutavu- kutamubwira byinshi hari igihe umuntu icyo aba akeneye ari ukumwereka gusa ko uhari for them Ego, birumvikana none ku mukenyezi aba yarafise umugabo amukunda cane n'umukenyezi yarafise umugabo kumbura atamukunda bya cane n'uwundi afise umugabo yanamukubita ico kinogo kiba kiri kimwe biba bimeze gute aha ukoze neza cyane icyo ni ikibazo kinini abantu bakwibaza reka nkubwize ukuri ngo iyo abantu babanye bagahuza amaraso cya kinogo kiba kingana ushobora kwibuka wenda ah, uwo bakubitaga yibuka ibyo bamukubitaga akumva wenda yarabi- yarabiruhutse ariko cya kinogo aba agifite fagiti isigara ngo wa muntu aho yavuye hambaye ubusa buri muntu wese arakigira yaba uwo bakunze cyane we kimumerera nabi cyane kubera yuko yumva rya juru ritora yari arimo ritagihari ariko n'uwo bafashe nabi wa muntu bitinda cyane kugira ngo cya kinogo kizuzure byose ni bimwe buri muntu ikinogo arakibona ikintu cyo kwiga ni isomo uduhaye Hama mpindukire madamu Octavie icyo kinogo twumvise gihari kandi uradufashije cyane kumva yuko ukigereranyije n'ikinogo kuko ubunye mu bwenge bw'abantu batangiye kubona ikinogo muri uwo mupfakazi Eh, madame Octavie a- abakenyezi muba muri kumwe kugira ngo icyo kinogo cyorohe cyuzuzwe vuba mu mwanya muto bimwe mu bintu ubona abakenyezi muri kumwe bakomeza gukora kugira ngo icyo kinogo eh, cyoroherwe ni cyane no mu ishyirahamwe ryanyu buri gihe bimwe mu bintu mubafasha cyuzure ni nk'igiki
ubwa mbere hano banza gushyigikira madamu mandirine ubisanzwe icyo kinogo kiba ku mugore yarabanye neza cyane n'umugabo cyangwa uwo bari babanye nabi kiguma ari kinogo kiguma ari kinogo kuko burya umuntu avuye mu muryango ug- do- utazosubira kumubona ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo ubwire hari umugore aba yavuga ngo umugabo wanjye twari tubanye nabi umugabo yamara kugenda ahubwo agaca atangura kumubabarira ku makosa yose yibaza ko yamukorera agaca atangura kwibuka ibyiza akabigereranya n'ibibi akabona ko ibyiza bije gusumba bya bibi yibaza ko byasumba ibyiza umugabo akiriho rero twebwe mu ishyirahamwe iwacu nabivuze ikintu dukora kugira tugerageze kuzuza icyo kinogo ni ni uko gushinga intara ndetse muwanyaje turabifatira umwanya tugashinga intahe ku buryo umwe yari yumva ko ikinogo kikiri kirekire n'ubwo kidahera sinubabesha n'igihera kiragoye mugabo umuntu ara- arahumuriza arazibira buke buke kugira umuntu ashoboye kugarukana umunezero na buke buke Murakoze Ni ibyo cyane.
bishinga ntahe dushinga hagati yacu hanyuma umwe wese akatangura akarema murakoze murakoze Eh, turiko turaja ku musozi w'ikiganiro turacafise minota mike cyane ariko reka ngaruke mu gitabo ca madame mandrine wavuze mu gi- kindi gice c'igitabo cawe wavuze the right partnership you need ni ukuvuga nk'ayo mashirahamwe turako turavuga ashobora kwegeranya abakenyezi hamwe ikindi wobona nka right partnership i- u- uko gusagana uko guhura n'abandi bantu mu buryo nyabwo ngo bari nk'ubu Ah, uburyo nyabwo bwo guhura cyane icyo navuze muri iki gitabo hari ukuntu wihuza n'abantu ukayihuza nabo bitari mu mugambi w'imana ugakomereka kurusha igikomere wari ufite Eh, muri uku kwihuza bisaba ubwenge bisaba kuyoboza mwuka wera kuko na kinini i- cyane navugagaho kuri iyi ah, partnership ni uko mm, nihuje n'abantu batari mu mugambi w'imana bantera ibikomere byinshi biruta ibyo nari mfite ariko icyo gihe nari ntarapfakara bituma haba irembo rinini rifunguka mu rugo rwanjye satani arinjira arantera rero kwihuza n'abantu ryaba ishyirahamwe yaba bizinesi yaba umurimo w'imana bisaba kuyoboza mwuka wera ukamenya ngo umuntu wihuje nawe avuye mu mugambi w'imana cyangwa se ntazagutera ibikomere biruta ibyo wari ufite Mm, neza cyane neza cyane turangira ubu turi kumwe muri studio hama madame uh, octavie nawe nyine akajambo ka nyuma haba ari impanuro canke ako wifuza gush- guku- ku- gushikiriza abatwumva dusozera murakoze abatwumva nababwira ngo ukuri nyako ubuzima nyabwo kurindwa nyakuri k'umuryango kuri mu mana hanze y'imana nta buzima buhari imana niyo tangiriro ry'ubuzima uko waburinda buri kimwe cyose ukeneye buri kintu cyose kiri mu mana hanze yayo ni risike mm. namwe madame ntakirutse imana octavie mwishirahamwe avr mu burundi akajambo ka nyuma dusozera murakoze
akajambo ka nyuma nosozera ko ni uko eh, aba- abantu ah, muri rusange ikibano abatwara igihugu cyangwa abatwara ibihugu batobona ko umupfakazi icyo ashoboye ari ukurera abana gusa bumve yuko afite ibyo ashobora guterera mu iterambere ry'imiryango n'iterambere ry'igihugu
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose uwo mwumvise bwa nyuma ni madame ntakirutse imana Octavie umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abapfakazi mu Burundi AVR uh, yagerageje kudufasha kumva ukuntu baja hamwe kugira ngo bafashanye mwumvise kandi na Madame Mandrine Tusingwire akaba uh, ari umwanditsi w'igitabo Grateful Widows uh, yanditse avuga My Coldest Season kuvuga ibihe byanje bikonje atanga ubuhamya intware intahe inta, inta yiwe intahe yiwe y'ibyo yaciyemo murakoze cyane mwese ndashimiye Nadia Taha mu bwinga bw'ivyo ivyuma mwari muri kumwe nawe aho nitanga ishaka mu kiganiro muri isanga murashobora no kukironka kuri site yacu ya interineti murakoze